nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na venuste nshimiyimana mugume mu byishimo bya noheli n'ubunani hagiye gushyira umwaka ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa murisanga gitangiye ariko hashize imyaka makumyabiri n'itanu ijwi ry'amerika rihuje umuntu wa mbere n'umuryango we kuri noheli umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'itandatu nibwo nyiramana genevieve yavuganye na musaza we muhirwa nelson baherukanaga mbere y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'ine bahujwe na Etienne karekezi mu kiganiro abumva ijwi ry'amerika bagejejweho na nyakwigendera francis nsengiyumva
amaze kuvugana na muhirwa Etienne karekezi yavuganye nanone na madame nyiramana uherukana na musaza we ari umwari none ubu akaba afite uruhinja rw'amezi ane musaza wawe se wamuherutse byatangaza se watanze ntacyo ryagezeho
ntacyo ni ukuri ni ukuri uzi ko navuganye nawe reka hehe ngo ari bagira ngo muguhe se muvugane mu kanya kari imbere ngaho umuntu ye waba ukoze uretse gato muvugane se ye hano hano ye uyu ni genevieve ye
komera komera cyane ni nelson yo amakuru amakuru ni meza uri hehe ndi muri marawi nibyo oui
yewe mpa nimero zawe gatoya niko narizo oui urahagana hehe ye ndi muri amerika hamaze mu mazu kingana iki mutabonana ahubwo yewe kirekire cyane mbere y'intambara ye ni niho duherukana wumvaga akiriho ashwi ntabwo nari nzi ko akiriho neriso oui wowe wumvaga akiriho ra yewe ntabwo nari mbizi kuko duhunga we ntiyabashije kwambuka benzi ko noheli igiye kumbera mbi none ubuhugo byaba byiza cyane hari akaradiyo mfite gato cyane navanye igoma nakise madamu kamfashije kugira ngo nyumve
noheli nziza kuri nelson na genevieve n'ababo tuboneyeho kandi gushimira bwana dance robert umuyobozi w'inzu ndangamuco y'abanyamerika iri irilongwe muri marawi wadufashije kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe mwumvise muri iki kiganiro
nyakwigendera francis nsengiyumva imana ikomeze imutuza heza na etienne karekezi mu gikorwa cyo guhuza abantu ba mbere hano ku ijwi ry'amerika icyo kivi mwateruye tuzagisohoza uyu munsi turasubiza amaso inyuma twiyibutse ibihe byiza twagize muri uyu mwaka ushize igihe twabonaga udusaro twari tumaze imyaka myinshi twarabuze imfura y'agasaro kaburaga ni kamunazi marceline wavanywe iwabo agiye kurererwa igatagara aho yajyanywe na se fesito katarabibwa akisanga ikibungo mu kigo cyitwa rezeritrine aho yavuye agana i burayi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ibiri yabonetse ikiganiro agasaro kaburaga kimaze amezi abiri gusa gitangiye nimwiyumvire uko yaganiriye n'umuryango we maricelina
Oui.
kamunazi maricelina uraho uraho neza
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui, Et vous
mzee nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi ntirubabere umupaka mariceli
Oui.
je vous salue
Merci. Moi aussi.
mariceli Oui.
je vous salue
Je vous salue pareillement.
nawe aravuze ati nanjye ndagusuhuza Eh, ni byiza rwose uta- utaranezerewe
Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone.
Mm, Moi, kuko numvise je- ibyo biranejeje rwose Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment Uri kumwe contente n'umumama aussi.
wawe Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
mukashaka alphonsine utereka mu guhe nawe wumva ijwi rye Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, Allô.
maman. Allô,
uri aho
co- ça va Je suis contente de vous, voir- de vous avoir.
ko tumvikana neza aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha yo rwose imana ibamugishe rwose
Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
umukobwa wanyu nawe aravuze ati imana ibaha umugisha
ni ukuri rwose uti musangiye mwese Hmm.
Comment vous vous portez
arabaza ati mumeze mute
uti baraho barashima imana il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu eh, abavandimwe be barahari toi également le bonjour de tes frères et sœurs Euh, afite abavandimwe abahungu n'abakobwa Eh, arabafite ton papa dit que toi des frères et sœurs euh, afite bangahe ese hari hari batanu hari abahungu batatu n'abakobwa babiri toi deux frères et deux sœurs ubwo urumva na- nawe wa gatandatu et tu es la sixième de la flatterie. umutoya ninde afite imyaka ingahe umutoya ni marceline cyangwa niwe mukuru
oya umukuru yitwa rugira jean pierre Ré- Comment umutoya ari nawe muherezi wacu nu- n'umwana w'umuhungu witwa igisubizo pacifique ton frère aîné s'appelle Rougira Jean-Pierre et le petit dernier s'appelle Igisubizo Pacifique il a quel âge afite imyaka ingahe afite imyaka cumi n'ibiri
il a 12 ans dit-il Oh. Et Jean, et, et- et Jean-Pierre arabagira ati jean pierre we afite imyaka ingahe jean pierre ni mukuru ubu ngubu aba no mu gihugu cya uganda
jean pierre hein, c'est lui l'aîné et il vit aujourd'hui en Ouganda aranubatse afite umugore n'abana il est marié et il a des enfants je, je, je suis la, la dernière alors Non.
Non, ce n'est pas toi la Benjamin, car le dernier est un garçon euh, Pacifique.
pacifique, oui, qui a 12 ans.
Et, et moi, je suis la, can- la quantième Ah.
alors.
Marceline arabaza ati jyewe ndi uwa kangahe muri abo bana batandatu mariseyi nawe ni uwa gatatu il dit que tu es la troisième de la fratrie des six Jean-Pierre, et puis à qui
arabaza amazina y'abandi bana uko bakurikirana jean pierre w'imfura akurikirwa nande
akurikirwa n'uwitwa mukandayisaba charlotte la deuxième après rugira et charlotte mukandayisaba Eh, agakurikirwa nande
agakurikirwa na nsengiyumva emmanuel
suivi de Sengyumva et Emmanuel.
ariko hagati ya nsengiyumva na manuel na charlotte niho uwo nguwo mariseyi na
Et toi, tu viens après Charlotte et Emmanuel. Maria, ushobora kumusuhuza?
Maria.
ari Oui.
uri aho Co- co- comment tu vas mariseri
Oui.
uri aho Bonjour Maria.
bonjour Hmm.
Quel âge tu as maintenant Ati, ufite imyaka ingahe?
makumyabiri n'itandatu Oh, on est proche. Je vais avoir 33 ans.
Aravuze ati, ni nkaho tungana kubera ko ngiye kujya imyaka mirongo itatu n'itatu.
Est-ce que vous savez que j'existais Arakubaza ati, mbese wari uzi ko mbaho?
navutse baramujyanye Il dit qu'à sa naissance, tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu?
Iyi barabindi Si, on le lui avait dit. Bakubwiye ko bamujyanye he?
bambwiye ko bari bamujyanye mu kigo cy'i gatagara
Est-ce que euh, mes parents leur ont dit que j'allais revenir après
arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka bari baravuze ko bari baramujyanye ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyanye mu bubiri Les parents savaient qu'elle reviendra, mais ils ont appris par après qu'elle était partie en Belgique.
Ah oui, un an après du coup.
Non, un mois après. Hari ikindi kibazo ushaka kumubaza, je lui demande s'il a d'autres questions à poser.
oya nta kindi kuva ku- kuva amenya ko ariho nta kindi namubaza ibyishimo birandembeho nsubiza muzehe katarabibwa muzehe katarabibwa umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye arashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison.
bamusanze mu rugo uwo emabure nakubwiraga n'umugabo we bose Il dit que c'est Marie aimable et son mari Bosco.
ndakumva Ah, muzehe katarabibwa umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi cyiza wamushakiraga atari ukumwe ikiza nk'uko bivugwa umwana ntabwo nari umu- namutanze ari ugushaka kumwikiza ahubwo ni uko yari afite ikibazo ngatekereza ko ya- aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bana Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme euh, ils le faisaient pour d'autres enfants.
Pour- Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom comme nazi arabaza ati kuki mwanyise kamunazi iryo zina risobanura iki nyakuru byara data niko yitwa Kamunazi était la grand-mère de ton papa. hari icyo bisobanura Kamunazi nyine ngo namwitiriye nyogokuru kuko yari ankundaga kandi nanjye naramukundaga nka nyogokuru Je voudrais leur dire que euh, moi aussi, je, je me réjouis de, de- de les voir, de les rencontrer. Je voudrais Mhm.
qu'ils sachent que, que je ne leur en veux pas.
aravuze ati babwire nanjye ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye Que l'important, c'est de pouvoir euh, se retrouver aujourd'hui.
ati icyangombwa ni uko uyu munsi tubashije kumenyana
De, profite- de profiter du temps qu'on a et de ne garder aucune rancœur.
ati kugira ngo dushobore kwishimira igihe dusigaranye ntawe turakariye Et que surtout, ils prennent soin d'eux le temps que je puisse euh, venir à leur rencontre.
ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura
rwose rwose
et que depuis euh, ma naissance jusque- jusqu'à euh, toujours, je resterai leur fille. euh,
ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza kuba umwana wanyu
que j'admire leur courage et leur ténacité malgré euh, les- tous les événements.
uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose
yego
Et que Dieu bénisse la famille.
ndasaba imana ngo ibampere umugisha tutunga tuwusangire twese un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi
Merci.
namwe murakoze rwose imana ibaha umugisha mukuri ikigaragara cyo rwose ni uko turishimye kandi ijwi rya amerika ni ukuri rwose murakoze mwagura amarembo Marceline Kamunazi abanye neza n'umuryango we ariga ikinyarwanda kugira ngo ashobore kuganira na bose kandi aritegura kuzajya kubasura iki kiza cya covid cumi n'icyenda nikiva mu nzira
agasaro ka buraga
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbye agatima kagahora gatera kamushaka uba uri umuvandimwe nka mukakamanzi denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi y'ahitwa rusine hafi ya nyacyonga ya kigali mukakamanzi ubu ubarizwa mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka ngondori umudugudu wa bukamba yaje hano ku ijwi rya amerika mu gasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuvandimwe we iyakaremye nyuma y'ibyumweru bibiri gusa iyakaremye naramubonye mvugana nawe muha amakuru yamushikiwe ambwira ko yishimye kandi ko yifuza ko bavugana ndabahuza baraganira hano
yego
donize amakuru yawe
amakuru yanjye ni meza ngufitiye inkuru nziza ni venise nshimimana ku ijwi rya amerika
yego ngufitiye inkuru nziza
yego rwose nagira ngo nkubwire ko musaza wawe iyakaremye iyakaremye namubonye agasaro kabonetse
yewe imana ishimwe cyane yewe Mm.
mwana we nari mfite ibyiringiro ni byiza kwizera reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefoni ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane buretse gato oui gabriel
Oui, c'est moi.
ben écoute hein, cette fois-ci c'est la bonne je suis avec ta sœur denise Ah, denise yego uh, nguyu umusaza wawe nimusuhuzanye iyakaremye ndagusuhuza bah, bon, bonjour. Bon, bonjour Denise, co- comment ça va denise aravuze ngo uraho umeze ute ndawe ndashima imana imana yuko mubonye iyakaremye rwose imana ishimwe kuba mubonye
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Ah, Moi, c'est c'est pareillement. C'est- C'est c'est- c'est un miracle.
nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye igitangaza kibaye pe C'est c'est vraiment un miracle, de, de- en tout cas, de l'entendre après autant d'années. Je, je, je, je ne sais pas, c'est c'est- c'est- c'est incroyable. C'est c'est incroyable.
nawe aragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose abakoze rwose mwana we gabriel il y a aussi ton beau frère qui veut te parler na muramu wawe arashaka kugusuhuza
nanjye nanjye numvaga mfite agahinda bitagira uwo uwo- uwo ukomoka kuri kuri mudamu wanjye Mm.
nanjye ndi- ndi nishimye cyane kubona mfite muramu wanjye ndishimye nanjye byandenze sinzi ibyo na-
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
C'est pareil pour moi. C'est c'est surréaliste, vraiment. C'est c'est merveilleux.
nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane aha rero niho umurimo wanjye urangiriye akazi kanjye ni uguhuza abantu ahasigaye muzagira amahoro ariko imana iguha umugisha rwose ndetse byatudushimishije cyane murakoze cyane Eh, rwose imana izakomeze kuragire mu murimo wawe ukora ndabashimiye iki kiganiro cy'agasaro kaburaga cy'iki cyumweru yakaremye aracyumvira mu rwanda igicumbi aho yagiye gusura umuryango we abantu mwese mwese mwamufashije kuva yagera mu rwanda simbavuze amazina ariko ndabarata ubutwari
agasaro kaburaga
akandi gasaro kaburaga kabonetse mu rwanda ni umubyeyi w'umwana w'umuhungu witwa mungwara karama wavukiye mu rwanda mu cyahoze ari komine ngoma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani akaba yarabonye ababyeyi mu bubirigi kuva muri mirongo inani n'icyenda Eh, yahamagaye ijwi ry'amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu rwanda impapuro yari afite zagaragazaga ko yavukiye ahitwa i rwanda nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe akitwa nyiramayira eh, kugira ngo tumugireho twifashishije paruwasi ya ngoma padiri mukuru wayo eric twijigiyimana aratwakira twakiranira ubwira ahita atangira kutubariza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha umunani gusa twari tumaze kumenya aho eh, nyiramayira aherereye twamusanze muri paruwasi ya mukarange mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda dore ikiganiro twagiranye muraho amakuru yanyu
ni meza Mm, ni nyina wa mungwara karama tuvugana
yego Mhm, murakomeye cyane
eh, buhoro buhoro Mm, nitwa venuste nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi rya amerika umuhungu wawe mungwara karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu rwanda Eh, twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara namubwiye ndetse byanamushimishije cyane ariko se wowe urumva umeze ute ndaho nanjye icyo uzamunsuhuriza ariko ndishimye cyane Mm. ndumva hari umuntu uri iruhande rwawe ni umukobwa wanjye Ah, afite na mushiki we
yego mushiki we yitwa nde
yitwa nakure edite
nakure edite uri aho
uraho neza wari uzi ko ufite musaza wawe
yego nibyo wari ko wari utaramubona
ntago muzi njyewe navutse yaragiye hanze nsubiza mama wawe gatoya ndashaka kugira ikintu mubaza ndakumva nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe Yee, hari abantu batubwiraga ngo hagiye kuba intambara ngo eh, n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba abo bantu bari abanyarwanda bari abazungu bari abantu bwoko ki ari abanyarwanda Mm. ubwo hari mu buhe mwaka muri mirongo muri mirongo cyenda
bakababwira ngo nimutange abana banyu
Eh, ahubwo jyewe nari nzi- nari njye nacuraga numva ko yapfuye Oh.
najyaga kubajya ku bigo by'im- ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo ngo munsi tumuzi none se um- uh, umwana wawe umujyanye wamuhaye nde eh, kugira ngo namuhaye hari abafurere Mm.
hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine i butare Mhm.
noneho rero abantu benshi ko batanze abana nibyo
Ye, aho noneho uwo mufurere arara arabapakiza imodoka utwana duto duto duto duto duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa Mba mbona mbona ba- mbona ba- ba- ba- bafashe amamini bisi niba ari amami bisi mbona babashyizemo baragiye
hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe
Ye, ariko yarapfuye ni furere rene Ah.
rene joseph ya- ya- yabaga hariya i butare uwo ni, ni frere rene joseph de luc
Ye, niwe wabajyanye aha wabwiwe n'iki ko yapfuye
nyine naragenda baririza ejo naragenda baririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza Mhm.
umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye sin- ariko yava- yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi mubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose avuga ko abajyanye i kigali avuga ko baj- baka- Mhm.
babajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero ku mu- turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda Mm. icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe niba afite nyine itatu yari afite imyaka itatu Eh, urumva ko yari acyonka uramwikuraho acyonka uramutanga
none se aho kugira ngo amfire mu mazi ariko nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho
ariko se nkwibarize hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe nari mfite cumi ni- n'itanu
wamubyawe ukiri mutoya
Eh, nari ndangije nari ndi mu wa kabiri segonderi noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo yego Mm. none uwo mwabyaranye mu ngwarakarama yamye yuko umwana umutanze uwo twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi bashu- kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze ahubwo ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka mirongo itatu irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvishije aniye ririya tangazo naraye iminsi ibiri yose nasinzira uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka Yee, ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwarakarama arashakisha nyina Na- naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze Mm, birumvikana birumvikana nk'umubyeyi madamu rose nyiramayira nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'amerika tukumenyesha eh, ko umuhungu wawe mu ngwara karamadewo yagushakishaga akaba atuye mu bubirigi ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya ngoma muri diyosezi ya butare padiri eric twiringiyimana badufashije cyane ku kugeraho nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya mukarange muri diyosezi ya kibungo jean damour tumusenge nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira nshimire n'umukobwa wawe nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro
urakoze imana iguha umugisha kubwo bwitange uri kudukorera mungwarakarama yishimiye kumenya ko afite nyina na mushiki we narabahuje baraganira basezerana kuzajya bavugana buri wese afite nimero ya telefone y'undi
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
tukivuga ku bana bajyanywe i burayi mwumvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa washakishaga umuryango we wari uzi gusa ko akomoka hitwa irutunga cyangwa se hafi aho uwo mwana w'umukobwa yitwa jacqueline mukampari watuye mu birigi akaba yaravukiye irutunga hahoze ari muri komine ya gikomero se yitwa rutoto nyina akitwa nyirantazimbaraga nta yandi mazina y'abakirisitu yari afite ikindi nari nzi ni uko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na kubayihunga misheli wari burugumesitiri wa gikomero nibwo yabonye ababyeyi mu bubirigi ubwo hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'ibiri nitabaje bamwe mu batuye akarere ka gasabo uwabarushije intambwe ni padiri mukuru floribert irategeka wa paruwasi gishaka yigunwe byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa jacqueline mukampani wa papa we yitwa rutoto celestine bamuhimbaga injeniyeri yakiri umusore twamusanze aho atuye n'umuryango we yaganira n'umwana we bamarana hafi isaha baganira babifashijwemo na padiri floribert irategeka dore bimwe mu byo baganiriye
abuzukuru babanye nishimye rwose ndabona kongera vuba azaza kukureba yabikwemereye rwose azaza gayeda nategetse kuzajya kubasura mu kwezi kwa munani ariko sinzi niba nzaba nabonye inkingo zose inkingo nkeneye
reka noneho mundi nawe avuga ko arya abazungu nitwa mutesa teonesite kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye biranshimishije cyane ko imiryango yiyongereye natwe rero nk'umuryango we uhagarariye n'umuryango wundi wasigaye biranshimishije padiri yabitumenyesha tu- tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye c'est génial c'est pas euh, c'est, euh, surtout qu'en plus je dis c'est une famille que birashimishije kubumva cyane cyane ko batubwiraga ko imiryango yacu yazimiye je pensais qu'il y avait plus de famille du tout ndishimye ntabwo nabona uko nabi ibyishimo birandenze ariko nitubona amaso ku yandi tubaha imana icyubahiro twaragushakishije tweberwa irengero ryawe ariko duhaye imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka w'abazima imana ikomeze ikurindira aho uri umunsi tuzongera kubonana amaso ku yandi tubaha imana icyubahiro narakwibukaga kera ukiri umwana tujya ku rwesero tukavayo tugiye gusinya paruku bayihunga urwumvikiro bakomene igikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komine nyine mukamarirwa none rero imana ikurindira ahantu n'abana twageze ku rwesero hari umuzungu witwaga wa paloma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kurera abana b'uruhinja noneho jenoside twongera kumubona ntitwongera kubona agakuru papa yabashije kuza kubarira ruje ngo arebe yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa kuruwa ruje nayo nta gisubizo twigeze tubona turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumani- tumenye y'ubwenge turakomeza turabaririza agakuru masenge ajya kugwetera aho icyo kigo cyari kiri amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba barabitubura irengero rye turakomeza tukica tubura ubundi buryo twanyuramo tugura nibwo ejo bundi twazira yaduha neza ijwi ry'amerika dushima imana twumvaga ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku rwesero comment hyper heureuse de les avoir retrouvés.
Birashimishije cyane kuba mbabonye, nkabona data n'abakuru banjye, nkareba uko basa, nkaba mbona bafite ubuzima bwiza, nicyo cyangombwa. Eh, kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye Eh, ibyo tuzaba tubiganira Eh, kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu Um, cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege Uh, kandi ndabona bafite ubuzima bwiza mm, nicyo cyangombwa
waramwishimiye kumwakira mu muryango wabo
madamu jacqueline mu kampani rwandikiye ijwi ry'amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avugamo ati namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza amenye ko ijwi ry'amerika muhuza imiryango ati narabigerageje nibwira ko byibuze namenya umusozi nkomokaho n'amateka ntiyaranazi ko hari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye ubukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye sekuru kuko ntawe yagiraga nongereho ko jacqueline mukamparirwa nawe yitegura kujya mu rwanda iki kiza cya covid cumi n'icyenda eh, cyakomeje gutuma asubika urugendo ariko aratakaje mu kwitegura
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa-kazi ukomoka mu rwanda warerewe mu bufaransa amaze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu rwanda amazina yanditse kuri pasiporo ye ni uwimana mukantwari nyina yitwa eugenia muka ntahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komine kimbogo na perefegitura ya cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda nyuma y'icyumweru kimwe itangazo rigiye ahagaragara witwa elize hategekimana ukomoka mu karere ka gasabo umurenge wa jari yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa mukantwari ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku ijwi ry'amerika ni umuntu wubishe ikiganiro cyitwa agasaro kaburaga noneho aza gushakisha nimero zanjye azishakisha muri famiye kuko yahise yumva nyine ama- mye- amazina ya mama n'iki yumva ko uwo mudamu yari amuzi Bo, nibwo kwibuka ko hari uwundi mwana w'umuhungu ya- azi ko ya- yari afite kuko ninjye mfura ya mama bashakisha nimero zanjye barazi- muri famiye barazimuhereza jisite ni nanjye wahise amwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amayinite yari afite njye yamuhamagaye asobanura nyine ko yabyumvise ku ijwi ry'amerika noneho ngerageza kumubaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe amwe ati ni ugukurikirana umunyamakuru u- u- utambutse icyo kiganiro jisite n'izina ntabwo nari mbizi nagerageje kujya kuri ku- kuri interinete izina niho twarikuye niko kukwandikira none kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe Eh, nari mbizi kuko ngewe mama yapfuye ndi- ngewe maze guca ubwenge mama yapfuye mfite imyaka irindwi jisite Bo, mama apfira mu bitaro byo mu bushenge kugira ngo amaze kubyara uwo mukobwa A- mbega a- akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa
agasaro kaburaga
hategekimana elize yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ari we ufite amakuru menshi kuri mukantwari kuko ari we wamusigaranye nyina amaze kwitaba imana yitwa ayinkamiye francine atuye mu karere ka rusizi mu mudugudu wa kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya rusizi yakitabwaho n'umubikira witwa adeline ibindi mu byumve imana ishobora byose reka yumva akubwire njye nzaguha ama- amakuru afatika unabibone ni uko umubikira wundi uhari wajya twajya tujya guhaha ikambere njye nawe ajya guhaha ningera nkamubona hariya kuri santere zisanzwe nsanga atidera ya makuru ya wa mwana Mm, nibwo uzabona ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ni ndi- ndi nyina wabo njyewe nyirizina njye ndi nyina wabo Eh, ndabyumva ni mu mukuru wawe mukantahigwa yitabye imana akiri- Yego.
aki- undi akiri mutoya Mm. yego mukandahirwa niwe wamubyaye nanjye uwo mwana wamureze ndamurera mama nyagasani noneho data bamwitaga kadeyi kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye Mm. noneho mukandahirwa niwe niwe avukana na mama neza ijana ku ijana Mm. hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari we wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
nawe nkiri mutandi kubwiza ukuri urumva Mm.
umva ikibazo rero icyo mbashije kigusobanurira nawe kikubwira urumva njyewe nari nkiri muto ese yajyaga amugurira amata noneho ubu bigera igihe ataba akiyagura U- unyumve neza noneho bimaze kugenda gutyo ise ataki ashaka kunjyana njye papa akiri muto ayanga kumumva ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane Anjyane.
ujye kurera umwana Nkiri muto ndi umwana mutoya Gusa- njye kurera umwana nanderane nawe njye ndanga kandi ndanishimye ndanezero gusa ko byonyine kumva kwabaho biranejeje kuruta ko kumubona Oh. uzamubona humura nzamubona uzamubona
muze nubwo ntakuzi ntawe utanzi Mm.
sinamenya imana yo mu ijuru guha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye mbeho komera ese uvuga igifaransa ntabwo nzi igifaransa nicyo kibazo ntabwo nzi igifaransa yigeze nakiga nabwije nabwiye n'umukazana wanjye kubera we yizeye ntabwo ati sinzamubwira mu gifaransa nzajya mvuga iki njya mvuga ikinyarwanda Barambwi- yarambwiye ati uwo ni umunye- ni ijwi rya amerika atakuvugisha ikinyarwanda uyu munyafurika atakuvugisha ikinyarwanda njyewe mvuga ikinyarwanda rwose ariko mukantwari we ntakizi avuga igifaransa gusa uretse gato ndebe ko namubona hanyuma mushobore kuganira Allô Oui, Sarah Allô Ça va, ça va. Bonjour. Hello.
ushobora kumusuhuza
ndamusuhuje nanjye ndamusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje guhera ama- amahoro y'imana muyasangane Bonjour ma fille euh, et que la paix de Dieu soit sur toi, dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots qu'Ignaranda que je ne connais pas.
nawe ngo ugire amahoro y'imana mu kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi ikinyarwanda birasanganurwe ko ndi nyina wabo ndi nyina ndi nyina ndi nyina imvukana na nyina na na nyina yarapfuye aramunsigira
Euh, merci. Et du coup, c'est c'est- ça, oui, oui, je sais pas quoi dire.
Voilà. No, no, ça suffit, ça suffit. Ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutaha ni mutangira kuganira mukomere.
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumva ijwi ry'iyo ko akibaho Bine- biranejeje niba nararapfuye isa bahuye nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda batandukanye bahuzwa n'ikiganiro agasaro ku ijwi ry'amerika indi nkuru ni y'umwana w'umuhungu witwa moyize niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya soyashi bikaye i kigali ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda akabyarwa na mukasine wodeta nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira hashize imyaka makumyabiri n'umwe yaramubutse yaje ku ijwi ry'amerika atubwira ko ari mu rwanda mu mudugudu wa kiruhura i kigali adusaba kumufasha tugashaka uwo mwana we nyuma y'amasaha makumyabiri n'ane ikiganiro cy'agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bw'uwitwa anyeshe rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru muyize ati nagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari jye umufite ati ntegereje igihe ijwi rya amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuri anyeshuri bagire nkurikizaho odeta mukasine dore ikiganiro bagiranye
Anesi muraho neza muraho deta wa kera
ni amahoro ndaho ndamahoro ndashima imana imana ishimwe ko tubonanye ni ukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye nshimye imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza nanjye ndashima imana kongera kumva kubona tu- twumvikana mu majwi twese tukiri bazima ni iby'igiciro nanjye narabyifuje sinabibona kigali tubana nini turaburana ariko nanjye ndaho ndashima imana ni ukuri imana ishimwe cyane kubona ari muzima nanjye ndiho ndi muzima imana ishimwe cyane ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mukaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo Ah, madame mukasine kuba wongeye kuvugana na rubagire uretse eh, kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana eh, mushobora no kumubaza amakuru yandi nzi ko uyafite menshi ushaka kumubaza ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi imyaka ibaye myinshi amakuru ye amerewe ate umwana amerewe ate abandi bavandimwe bameze bate Ni uku- amakuru ni menshi cyane mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira ni ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye mbese sinzi ukuntu nabivuga ngewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe ariko nkasenga imana imana ikambwira ati muzabonana ni ukuri ndishimye cyane byandenze
anyeshe
Eh, nagira nyine mubwire amakuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri kigali yego ndi muzima umuryango uraho turi bazima abavandimwe ni bazima umwana ngira ngo uhumurize nkubwire ko umwana ari aho ara- yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose ni ukuri ku ruhande rwacu twese ari ngewe ari n'umwana turashima imana ndi hano muri kigali nta kibazo
imana ishimwe cyane mbese nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza nta- ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite gusa imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima imana ko yaduhuje ku ijwi rya amerika bene nshimiye imana ni ukuri imana yo mu ijuru izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro urakoze cyane nanjye ndashima imana cyane kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabona umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu aba ava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye deta mwana aragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo veniste uduhuje n'ijwi rya amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza ni ukuri ni ugushima imana ku mpande zombi ari wowe ushima imana nanjye nshima imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana dukomeze turere nta kibazo odeta ndacyasenga kwa kundi unzi ntabwo nahindutse odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubu ngubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza nugura ngewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumva numvaga warimutse waragiye numva se nahera he se waba ukiri ikiruhura ko ariho nari naragusanze mbere se waba warimutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana ni ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana akubone akumenye abone bakuru be na barumuna be niba bahari simbizi ni ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima imana nanjye shima imana dutegereje igihe penisite yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi imana ishimwe cyane
mukasine ayo magambo meza y'ihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
ni ukuri ntabwo nabura kucyongeraho anyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose ni ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu mushimira ngewe ntabwo nabona ukuntu mushimira gusa imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari kuwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana n'ubwo korona ihari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko bivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga arakumva
amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije imana yo mu ijuru imuhe umugisha mwinshi utagabanyije akomeze arerere imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe ni uwanjye nawe nta nta wundi tumusangiye ni njye nawe nasuhuza umwana cyane amubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza ikibi igihe cyose yakwifurizaga icyiza ngo ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi makumyabiri n'umwe mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe ibi ngibi nibyo abana bose bumva ijwi ry'amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi ari wowe mukasine adele nawe anyesi rubagire mukomeje kugirira ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane rwose denose nshimiye imana imana iguha umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose bizaguhaze uburame nabisubiramo ngo ijoro ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijoro ukorera azari kwihera
urakoze cyane nawe imana ikumpera umugisha reka nsezere no kuri anyesirubagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi murakoze cyane imana ibaha umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane imana iguha umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze ubane n'imana urakoze cyane mwese rero mugire amahoro nanjye ndabasabira
agasaro kaburaga
akazi kacu ko guhuza abantu ni hano karangirira muyize niyo nkuru wari umaze imyaka makumyabiri n'umwe yaraburiwe irengero arabonetse wari umufite anyeshe rubagire yemeye kuzamuhuza na nyina umubyara odette mukasine bigenda gute bishoboka gute kugira ngo umwana wakuze akisanga mu kigo cy'imfubyi abone umuryango ndabaho urugero rw'umwe byose byatangiye uwitwa ha Tegekimana Vicente utuye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Karama mu mudugudu wa Rukubiro yandikiye ijwi rya Amerika ashakisha mushiki we baburanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine maze kumva Hategekimana ambwira ko mushiki we yagiye atwite nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru amakuru nahawe n'uyu mubyeyi nyanzira imakurate yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'imana serina ari we wabyaye umwana nari imaze iminsi nshakira umubyeyi ari we nadia uwibambe uwimana serina yavuye mu rwanda afite inda y'amezi atatu nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda mirongo cyenda n'ine yari i bukavu abyara umwana dutekereza ko ari we wamwijyana yamujyaniye mu kigo cy'imfubyi cya sos bukavu akamwita murumuna we yasize agapapuro kanditseho amazina avuga ko nyina ari nyanzira imakurata na se akaba inshuti iraguma inose ntibirumvikana ayo mazina na ya nyirakuru na sekuru yitwa Nadia ubibambe namuhuje kuri telefoni na nyirakuru utashoboye kumurera umwana umaze imyaka makumyabiri n'irindwi azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri iyi si
muraho amakuru yawe
meza
yeee yewe yewe wa mwana we ni ibibazo rwose ibibazo ni ugushima imana
komera komera Nadia komera ihangane
Mm. ndakumva mukecuru
mbego muraho
Mm, amakuru yanyu muraho muraho
imyaka myinshi cyane
imyaka myinshi cyane myinshi cyane none se umubyeyi wawe wa- ntu- ntuzi aho aherereye
oya ntabwo mbazi kuko ah, amazina yasize atanze yasize atanze amazina ya- yanyu
yeee
ubwo rero nanjye niyo nagendeyeho nshakisha nshakisha igihe kinini cyane kuva kera ni hafi y'imyaka nka makumyabiri n'ingahe ishize mbashaka yewe imyaka irashize wa mwana we Eee, nuko rero ayo niyo mazina nsi yanyu kuko niyo yasize yandikishije nta nta nari mbiziho nibyo gusa
yego mwana wanjye ndakumva cyane
Eee, ndakumva eee, urakoze cyane imana irakoze n'abo bafasha ba- badufashije ariko ba- yego bongere bakurikire bakurikire na na nyoko bamenya imana rwose ibikoze neza nawe nta mubona nk'uko mubonye imana nshimiye imana
yego tuzabonana tuvugane byinshi yego
ukomere ukomeze ugire amahoro kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi ry'amerika rikaba rishoboye ku- guhuza na bamwe mu bavandimwe bawe
oya venisite ni ngewe gushima murakoze cyane komera komera Mm. humura rwose humura nise ko ariko bigenda humura imana irahari hasigaye kubona nyina w'imana serina serina niba utaraguye mu mashyamba ya kongo ukaba warabayeho niba warahinduye izina kugira ngo uramuke iyo mu mahanga ukaba ubyarwa na nyanzirima kurata na shutiraguma inosenti uzanshake nzaguhuza n'imfura yawe mu ibanga uzamubona ubone n'abuzukuru aheruka kwibaruka uburiza
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
iki kiganiro nagiteguye ntekereza mwebwe mwese mugitegereje kubona banyu mwaburanye kubera ubwinshi bw'abasaba ubufasha n'akandi kazi tubibangikanya bituma tutihuta mu bushakashatsi ndashimira abaduha amakuru hari abayatwima bayafite tubizi ubwo bafite impamvu yaba umwana yaba mukuru watandukanye n'abe niba akiriho agasaro kaburaga kazamushakisha ubudahwema umwaka mwiza kuri mwese cyane cyane wowe dr christine uwimana twaboneye umubyeyi nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi ukaba warabaye intandaro n'iriza ry'agasaro kaburaga gira amahoro mwari kumwe na venuste nshimiye imana
we have been waiting for you agasaro your family they are very happy to see again your family they turavugana ku ijwi ry'amerika agasaro